Iyi ni radiyo ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isaranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com niwe neza nshuti mwese turi kumwe ni frederic mundikije yateranije ibiganiro byo kuri iyi saha ibiganiro tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza ca korona cadutse kw'isi hose muri iki gihe igikorwa cyo kwiyamamaza amatora atekanijwe mu burundi ku igenekezo rya mirongo ibiri ry'ukwezi kwa gatanu catanguye abarundi batandukanye barabandanya gushikiriza ivyiyumviro n'impanuro k'ukuntu ayo matora yotunganywa rero abanyapolitike akamuntu batera n'abana b'uburundi murabasaba yuko ubigira bitonze hanyuma bakabigira badatukana bakabikora bafise umutima mu nda hanyuma ubuzotsinda agatsinda mu buryo bugororotse seni nayo igenga ubuntu uyu ni metre isidore rusikiri umukuru umuhari urena umuhari uharanira inagurwa ibihugu inkuru kimwe ni inkuru yerekeye akarere ka afurika y'ibiyaga binini yo gutora ashobora gusubira gutangwa amakuru arimo iperereza ryakozwe n'urwego ruribe mu rwanda ku birego by'impunzi zavuye mu gihugu cya libiya hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa kane turazira twako mu kanya kari imbere ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi dutangurira ibiganiro byacu ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana aloyiza umwanya wa akoze frederike n'abaduteze amatwi muri afurika muri sudani wahoze ari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ahmed harumu yaranduye umugera wa korona nk'uko umwe mu muryango wiwe yabishikirije abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu ntibaremeza ayo makuru w'uyahoze ari somambike na omar al bashire yakuwe ku butegetsi Hossan Ahmed Harum umwe mu bahungu biwe asaba ko se yofungirwa icamaso mu rugo iwe kugira abashe gukurikiranywa neza Ahmed Harun hamwe n'abandi bategetsi bahoze muri leta ya Bashir bafungiwe mu ibohero rikuru ryo ku murwa mukuru Khartoum kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze igihe abasirikare bakura Bashir ku butegetsi abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko igihugu cya sudani y'ubumanuko gikwiye kwitega ko abandura umugera wa korona biyongera mu minsi iri imbere abantu bashasha mirongo ibiri n'umunani nibo batangajwe ku munsi wa kabiri ko banduye kovide cumi n'icyenda ibiciye bishikana kuri mirongo itatu na bane banduye uwo mugera icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu rieke mashare ari mu bagize umugwi w'igihugu ukurikiranira hafi iby'icyo kiza yashikirije ko abo bantu bose bashasha bandujwe n'umuntu umwe gusa uwo murwi watangaje kuri uwo gatatu ko abanyagihugu bose babwirizwa kuba bari mu ngo zabo guhera isaha imwe z'ijoro mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'ico kiza abahinga b'abasirikare karuhariwe mu gufasha abafise ingwara z'agahinda n'umwitwarariko bagiye gufasha no kuba hafi y'abaganga bariko baritanga mu kurwanya ikiza ca korona mu gisagara ca new york vyashikirijwe n'umukuru w'ico gisagara bill de blasio kuri wa gatatu inyuma yaho abakozi babiri mu gisata c'amagara y'abantu biyahuriye mu ndwi iheze i new york yashikirijwe ko abo bakozi bitanga kugeza ku rugero rwa nyuma kandi badakwiye guca bagira ingaruka mbi ku bw'uko kwitanga igisirikare ca amerika gisanzwe gifasha abasirikare bafise ibibazo by'umwitwarariko urenze hamwe n'agahinda batewe n'intambara uwo mutegetsi wa new york avuga ko bazofasha n'abo bakozi baza imbere y'abandi mu gufasha muri iki kiza igisagara ca new york cyarasinzikajwe cyane n'uwo mugera ugereranije n'ibindi bice by'isi gushika kuri wa gatatu ico gisagara c'imiliyoni umunani n'ibice bitandatu z'abantu kimaze kuronka abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu banduye hamwe n'abarenga ibihumbi cumi na bibiri bamaze gupfa muri amerika kandi umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe indwara zandukira anthony fauci yashikirije kuri wa gatatu ko hari umuti wageragejwe basanga urahagarika umugera wa korona uwo muti witwa remdesivir uragabanya iminsi umurwayi amara kugira kire nk'uko fauci yabishikirije abamenyeshamakuru muri perezidansi ya amerika kuri wa gatatu ikigo ca amerika kijejwe gutanga uburenganzira bwo gukoresha ibifungurwa n'imiti byari vyitezwe ko cemeza uwo muti kuri wa gatatu nyene kugira utangure kuvura vuba abarwayi ba covid cumi n'icenda uwo mugero umaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bine ku isi harimwo n'abashika ibihumbi mirongo itandatu muri amerika bombe y'umwiyahuzi yaturikijwe mu karere ka chabar aziyabe ni hafi y'umurwa mukuru wa afghanistani yahitanye abantu batatu yongera ikomeretsa cumi na batanu kuri wa gatatu nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati wa afghanistani ico gitero cabereye hafi y'ikigo c'abasirikare b'inserukarukambye cegukira igisirikare ca leta ntibiramenyekana uwuri inyuma y'ico gitero kibaye abayisilamu bari mu kwezi kweranda kwa ramazani kibaye kandi mu gihe ico gihugu gihanganye n'ikiza ca korona ndetse n'utwigoro two kubahiriza amasezerano y'amahoro dusa n'utwahagaze muri afghanistan kandi ishyirahamwe mpuzamakunguni ryashikirije ku munsi wa mbere ko abasivile amajana atanu na mirongo itatu na batatu bishwe abandi amajana indwi na mirongo itandatu barakomereka mu mezi atatu y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umugwi wa oni muri afghanistani unama ushikiriza ko abagwanya ubutegetsi cane cane abatalibani bagirizwa kwica mirongo itanu na batanu ku ijana by'abasivile urakoze aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave ku metero cumi n'icenda ni metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu ayirobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderese radiyo yacu yacu no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu bewa akaburungu com iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba ni ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini turatangure kuri iyi nkuru ivuga ko kuri wa kane hatangura igikorwa cyo gutanga amakarata y'itora ku bantu biyandikishije mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze umurwiseni ujejwe amatora uvuga ko cari kiringo c'inyongera co kwiyandikisha ku batari batoye ibwirizwa shingiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani barimo impunzi zikibandanya guhunguka yamara n'ubu abarenga ibihumbi icumi ntibiyandikishije kuko bahungutse inyuma y'ico gihe ico gikorwa kiraba mu gihe imyiyamamazo yamaze gutangura ni inkuru ya pierre claver ni inkuru umuheshamakuru w'ijwi ry'amerika kigali mu rwanda kuva kuri uyu wa kane gushika ku munsi wa mbere w'indwiza igice ca kabiri c'abiyandikishije ngo bazotore mu matora ategekanijwe muri uku kwezi kwa gatanu bahamagarirwa kuja gutora amakarata y'itora mu gihugu cose abo biraba hanini n'abatashoboye gutora ikarata zabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani igihe c'amatora y'ibwirizwa shingiro hamwe n'abiyandikishije mu kwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka uheze umuvugizi w'umugwiseni utegura amatora filipo nzobonariba niwe yabitangaje ayo makarata y'amatora bazoyatora kuva isaha imwe n'igice zo mu gitondo gushika isaha cumi n'imwe n'igice z'umuhingamo mu bibanza biyandikishirijemo ico gikorwa bazogifashwamwo n'abakozi ba seni bazoba bari muri ivyo bibanza kikazokurikiranirwa hafi n'abakozi ba seni ku rwego rwa komine aribo sesi n'abo ku rwego rw'intara sepi umugwi seni ukaba umenyesheje abiyandikishije mu mahanga igihe co gutora ibwirizwa shingiro baba baratashe mu burundi ko amakarata yabo mashasha bazoyatora ku biro bikuru vy'umugwi seni ariko rero ibiri muri iri tangazo nivyerekeye abasirikare bari mu gikorwa co kugarukana amahoro mu bihugu vyo hanze mu gihe c'itora ry'ibwirizwa shingiro ubu batahutse mu burundi kuko ababakurira bazobamenyesha ukugene ivyabo bitunganijwe abo bari bahawe amahirwe ya kabiri n'umugwiseni kugira ngo biyandikishe ni cyane cyane abarundi bariko barahunguka bavuye mu mahanga abo igihe umugwiseni wandika abashasha barenga ibihumbi mirongo irindwi nka bose bahungutse bava muri tanzaniya mu gihe ubu bageze ku bihumbi birenga mirongo umunani Omugwiseni uvuga ko ari amahirwe bahawe kuko mu bisanzwe abazotora ari ahanini abatoye ibwirizwa shingiro yamara ko kamo ntikitabwe neza nk'uko byasiguwe n'abaserukira seni mu bibanza bitandukanye byari bigenewe kwiyandikishirizamwo icyo bikoze hari abandi batinyutse bariyandikisha nk'uyu jewe kubera ntari bwiyandikishe n'ukuri nanumva umenga mbere nabi kubera nk'ubu nyene niyandikishe numva meze neza kweri kubera nyene ndiko nditegurira nyene kuzotora amatora nyene ya- ya 2020 mu batashoboye kwiyandikisha harimo abanywanyi b'umugambi cdp n'uwurongoye aniseti niyo nkuru batahutse inyuma y'ikiringo cari catanzwe na seni amashirahamwe yigenga cane cane yakorera mu gisata c'amatora nka kosome ryishinze kugenzura ingene amatora atunganywa avuga ko hari abarundi benshi bakiri mu buhungiro hamwe rero na benshi mu bariko barahunguka bakumiriwe muri ayo matora justine nkuru nziza atwara kosome ubu rikorera mu buhungiro abona ko iryo kumigwa ari kimwe mu mahinyu agaragaza itegurwa nabi ry'amatora we na bagenzi be mbere ntibemera n'ayo matora kuri twebwe muri kosome no mu bandi bose bo muri sosiyete sivile twe tubona yuko ni ibintu by'igikenye biriko biraba kuko ubwa mbere na mbere n'amatora ahohotera ibwirizwa shingiro abarundi biyumvikaniye ko ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano ya arusha hariho n'abandi bantu urabona benshi bari hanze y'igihugu batuvuga bati icyo ntitubyemera ujya mukuru w'igihugu yishyizeho ku nguvu ni ni umugambwe umwe uri kuraja mu matora nicyo gituma rero tuvuga tuti ni ukuri naho bavuga ngo basubiremo ngo abiyandikisha urabona noneho hari nk'abariko barataha bariko barahimiriza ngo batahe yego barataha mugabo urabona naho bashaka gutora ntibazotora kuko ntibashoboye kwiyandikisha yamara umugwiseni wemeza ko icyo gikorwa cagenze neza ndetse ko bashoboye kwiyandikisha abantu barenga gato ibihumbi ijana na cumi n'indwi n'amajana umunani na mirongo itandatu abo bandikiwe ahanini mu ntara ziri ku mbibe z'uburundi zakira impunzi nka ngozi na kirundo mu buraruko ruyigi mu buseruko na makamba mu bumanuko bw'igihugu abazotora bose hamwe nk'uko ibitigiri vya seni bivyerekana n'abarenga gato imiliyoni zitanu hafi igice c'abarundi bose ico gikorwa co gutora amakarata kigiye kuba mu gihe ukwiyamamariza ayo matora ategekanijwe ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatanu vyamaze gutangura umugwiseni wemeza ko ivyo bikorwa bibiri atana kimwe kibangamira ikindi pye clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tukivuga ku Burundi kandi muri iki gihe igikorwa cyo kwiyamamariza amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri ry'ukwezi kwa gatanu kibandanya abarundi batandukanye barabandanya gushikiriza ivyiyumviro vyabo ku kuntu imyiyamamazo hamwe n'ayo matora vyogenda Maître Isidore Rufikiri yahoze yarongoye urwego rw'abashikirizamanza mu Burundi avuga ko gushika ubu atatunenge twinshi turibonekeza mu gikorwa cyo kwiyamamaza naho hari ibitari bike bikwiye kunagurwa amajambo makenya eh, igikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye kuri uyu wa mbere itariki ibiri n'indwi z'ukwa kane eh, twebwe mu ko tubyumva tubibona tubyumva tubikurikira eh, twumva ko iyo bigenda neza eh, iyo bigenda neza kuko abateguye kwiyamamaza bose bariko biyamamaza nta bintu bihambaye binini byobuza biyamamaza kwiyamamaza turiko turumva tuyoza yuko bwagamije gutyo vyoba byiza gushika ku mpera no gupfura gushika amatora no guherura ry'amatora Eh, eh, muribaza hari muri iki gihe hariho amashirahamwe mpuzamakungu ariko arandika avuga ko ah, mu burundi ayo matora abaye mu gihe hari ah, icyozwa ry'agateka kazira muntu ayo maraporo mwebwe muyumva gute ayo maraporo turaba tumaze ku- kubivuga kenshi eh, ivyerekeye abateyakazira muntu ivyerekeye eh, ibihe bigatu- bigatomotse amatora ariko arabereramwo twarabivuze kenshi kenshi n'ubu tukirikorera ayo maraporo turabemera natwe kuko eh, urabona mu kiriya gihugu c'u Burundi amatora ariko aba igihugu cuzuyemwo eh, imbonerakure interahamwe n'abandi bitwaje ibigwanisho sakasegisagasesekora bagatera ubwoba abantu abandi bakabakubita abandi baka- baka- bakaburagiza dokimentasiyo igipolisi kiperereza usanga kiburamutsa abarundi kibatera ubwoba ni uko hari umugambwe fndb fdb wonyene wiganje mu gihugu nk'umugambwe rubende ukora ivyo ushaka hari guseni utunganya amatora ariko ah, ivyo muvuze mushika na hero fikiri biratandukanye n'ibivugwa n'abanyapolitike bo mu bwoko bwose bari mu burundi bari mu gikorwa cyo kwiyamamaza muri iki gihe eka n'abandi banyapolitiki bose n'iyindi mirwi iharanira hagati y'akazi muntu ivyo biva kuki mu bamusangira amakuru na- niya- nayo mashirahamwe mpuzamakungu asohora ayo maraporo oya cyera amashirahamwe asohora ayo maraporo nta- nta- nta- ntayo dukorana kuko eh, ayo mashyirahamwe afise inyungu zayo afise inyungu z'igihugu canje jewe nkunda igihugu canje nterwa impungenge n'ibiriko biraba mu gihugu eh, ayo mashyirahamwe arafise izindi nyungu akorera ntazi kandi akeneye kumenya mugabo jewe mvuga ku byo mbona mu gihugu ayo matora uko ari karaba yogenda neza bitoza bakitoza hano bikagenda neza ntihabe umudugararo ntihabe ubwicanyi ntihabe ubu- ubu- ubu- ububeshi n'ubu- n'ubusuma mu ma- mu matora jewe nibaza ko atakigishoba kirimwo kinini cyane kuko ikintu ushobora gutera ingorane cyane mu burundi mu by'ukuri kwari uko nkurunziza ari gusubira kwitoza kuko burya ah, muramaze kubona yuko ibintu bitera ingorane n'ubwishanyi mu bihugu mu matora cyane cyane aha muri afurika n'igihe n'igihe igihe cyose umukuru w'igihugu ari ku butegetsi asubira- ariko arasubira kwitoza kuko aba yarashyizeho ingabo igipolisi ugwaruka abame- abamenyeshamakuru leta byose bimwegukira ni- n'uburyo bw'amahera n- n'ibikoresho bya leta ugasanga aho bariko bara- bara- barahiganwa ni uguherekeza gusa ibyo yavuyemo uko ya- uko yavuyemwo n'aho yazanye u- uwundi aturuka mugambwe wiwe mbona vyasa n'ibiri yahegiriye byasa n'ibiregiriye keretse ariko mbona yuko nkuru nziza aguma mu gitutu eh, ariko aritoza ndayishimiye umenga aguma agendera mu gitutu canke ubu nziza mu ma- mu myiyamamazo bakama bari kumwe umwe avuga ijambo undi avuga irindi nuko ukabona yuko umengo eh, ntaca- ntakigiye guhinduka mu kanya katujanye ariko sinashaka ko turangiza ikiganiro mudateye akamu abanyapolitiki bariko baritoza mu gihe akanya gatoya cyane jewe abanyapolitike akamuntu batera n'abana b'uburundi nabasaba yuko bobigira bitonze hanyuma bakabigira badatukana bakabikora eh, bafise umutima mu nda hanyuma ubuzotsinda agatsinda mu buryo bugororotse seni nayo yigenga ubuntu yereka abarundi yuko aho umugwi washinga ntawe naho naho badutera impungenge batwereke ubudasa bw'izo twiyumvirako canke tubatinyako hanyuma ubu- umukuru- umukuru w'igihugu areke kuguma akurikira agenda mu mapropagande ya ya ndayishimiye aseruka umugambi cndb ndayishimiye yigenge yijane yigire propagande wenyene umukuru w'igihugu agume mu yo atekane hano abarundi nifuza ko botora bagatora bitonze umwe wese agatora ico yumvira kandi ntihabe umusunikano ntihabe n'iterabwoba mu mabiro y'amatora Shikiri Isidore umukuru w'umuhari Morena murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'Amerika nanjye ndabashimiye mugire umunsi mwiza mu Burundi kandi igipolisi cagiriza abanywanyi umugambwe seneda ko muri iyi minsi itatu y'imyiyamamazo bamaze iminsi bajunuza bakanakubita abantu batari mu migambwe batavuga rumwe pierre nkurikiye umuvugizi w'ipolisi amenyesha ko abazofatwa bazofungwa kandi bagahanwa hisunzwe amategeko afatiye ku vyashikirijwe na gaton rwasa umukuru w'uyo mugambwe ko abanywanyi biwe bazivuna uwo zobatera wese ahamagarira abanyamigambwe kwirinda agasotoro bakitura inzego zibijejwe iyo barenganijwe n'inkuru ya eloge wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu itangazo igipolisi cy'u Burundi cyasohoye kuri uyu wa gatatu kivuga ko gishimishwa n'ingene ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine kiriko kiragenda ariko cashize ahabona zimwe mu nyifato kivuga ko kinenga Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi niwe yazidondaguye mu ntara ya ngozi ahari umukuru w'umugambwe cnr haribonekeje ibikorwa binyuranye n'amategeko ubushikiranganji butera ivyatsi abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana banyuruje abantu bashika kuri indwi muri bo mbere hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica ariko abajejwe umutekano baratinda baratabara vyo rero nivyo bagomba kugirira n'uwundi wewe bafashe nk'igihe c'isaha umunani n'iminota mirongo itatu bamufatira aho bita iburengo nabo nyene bacamuzana inyuma ya kiya kibuga caberako ibikorwa vyabo vyo kwiyamamaza bagira mutangure kumugirira nk'ivyo vy'uwa mbere igipolisi kirahaba kiraheza kiratabara igihe c'isaha icumi na zibiri z'umugoroba naho abo banywanyi nyene baranyuruje abandi bashika kuri batanu aho bita kwa hambari abajejwe umutekano barashoboye gukurikirana nabo nyene barashobora kubagarutsa hariho n'uwundi bakubise nawe nyene bagomba kumwica wewe yari n'uwo mu- muri bo nyene nk'igihe c'isaha icenda kuri stade bamwagiriza yuko ngo yoba yariko arafata amafoto ikindi ubushikiranganji bugaya ni mw'ijambo ryashikirijwe n'urongora uwo mugambwe nyene aho yahamagariye mu mvugo imeze nk'ifobetse yahamagariye eh, abanywanyi biwe kurwana n'abandi banywanyi ayo majambo yo kugumura abanywanyi biwe rwasagirizwa yashikirije ku wa mbere yugurura imyamamazo mu ntara ya ngozi basanzwe bavukamwo we na perezida nkunziza uwo munsi yagize ati narumvise ibyavugiwe i busiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bagodotse babikura hehe umuma wese niwe amenye napanga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo amupangire inyana azoja muri kampanye natazojayo aho ndabivuze kubera iki aha barabivuze baca bashaka kubigira itegeko ejo babagomoremo za mbonerakure zibatangire ngo nibyo miku- nimuje mu ma- mu myamamazo yanyu banyakubahwa mujejwe umutekano ejo mukumva imbonerakure yitambitse aba- imbere y'abantu ibabuza kuja mu bikorwa byabo vya propaganda bagashira nako bagakubitana ntimuze muvuge ngo babi n'abaseneri ndavyemanga n'ivyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka ntimuze muvuge ngo n'abaseneri babi nkurikiye ahumuriza ko ibintu bitazogeraho tukaba mu bushikiranganji bw'umutekano tubu- tubiteye ivyatsi kandi tubamenyesha yuko bitazoba ko bajije umutekano bari ngaho kugira ngo bubahirize bose abantu bishire bongere bizane kandi biyamamaze mu mahoro n'umutekano ico twebwe tubwira abarundi bose harimwo n'abanywanyi biwe yabwiye ivyo hagize umuntu wese abonye yuko hari ikintu kigiye kumutera ingorane hari ikintu kigiye kumwo- kumwononera ibikorwa arimwo vyaba ivyo vyo kwiyamamaza canke ibindi abonye yuko hari amategeko ariko ararengwa aca yitura ababijejwe ko inzego zibijejwe zirahari abapolisi barahari abasirikare barahari ubutungane burahari abo bakozi ba leta amakosa y'abanywanyi b'umugambwe wa mbere ufite abayoboke benshi kurusha iyindi mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kuyabona no kuyiyamiriza umuntu afatiye ku vyerekanwa n'igipolisi no ku munsi w'ejo hariho utu- inyifata imwe imwe yagiye ribonekeza nayo nyene twotera ivyatsi aha ni nko ku misozi ya kigangabuko na kinyinya aho abanywanyi b'uwo mugambwe nyene eh, cnr bakubise bagomba kuyica abanyagihugu babiri uwitwa nyandwi eri n'uwitwa ndayisenga terence bari biviriye mu mirima ku bikorwa vyabo vya misi yose batari no muri ivyo vyo kwiyamamaza ahandi ni ku misozi ya mbasi na bwitoyi muri komine ya tangara ni mu ntara ya ngozi aho ejo nyene igihe c'isaha icenda abanywanyi bakeya b'umugambwe sndedfdd n'ab'umugambwe senere bagwanye ku buryo hariho babo mu mugambwe senere bashika kuri batatu n'umwe wo muri sndedfdd bakomeretse igipolisi caciye kihashika kirabanguranya kirafata n'abantu batanu harimwo babiri bo muri cnr hamwe na batatu bo muri sndedfdd umuvugizi w'igipolisi ariko yemeza ko hari n'ahandi mu duce tumwe tumwe ibikorwa by'umugambwe senere vyahaswe kuburabuzwa n'abantu bataramenyekana mbere mu ntara ya bujumbura aho haba n'abakomeretswa bariko barataha ku munsi w'ejo turetse umugwiseni abakandida batandukanye batanze ubutumwa basaba abanywanyi babo kudasotora abatavuga rumwe nabo mu gihe c'amatora n'imyiyamamazo iyi miyamamazo irikiba mu gihe mu bihugu bibanyi hakomeje kuvugwa ingwara ya korona mu Burundi naho mu bitaro hasigaye cumi kuri cumi na batanu bamaze kuyandura muri ico gihugu harimo umwe yahitanye ivyerekeye kutegerana no kudakoranako mu mamitingi ntivyubahirizwa nk'uko bibonekera ku mafoto akwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga ijwi rya Amerika ryabonye Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika mu rwanda naho urwego rw'ubugenzacyaha riba ruvuga ko iperereza ku birego by'impunzi zavuye muri libiya zicubikiye muri kampi ya gashora yagaragaje ko zabeshe mu ntawazirenganije ni inkuru ya asumita kabuye amakuru yo mu nkambi ya gashora yagiye hanze nyuma y'ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rwa twitter n'umwe mu mpunzi zaturutse muri libiya witwa andre gany uyu nta wundi mwirondoro we wari uzwi icyo gihe mu butumwa bwe yanditse agira ati impunzi zavanywe muri libiya zicumbikiwe mu nkambi ya gashora mu rwanda zifite ububabare bushya bukomeye nyuma y'uko umupolisi ahohoteye umuhungu w'imyaka cumi n'itandatu ukomoka muri eritreya ubu butumwa bwakomezaga buvuga ko tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane ahagana saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba abana bane bato bagarutse mu nkambi bavuye aho bari bagiye hanze y'inkambi bajyanwa ku nyubako ya polisi ibafunga amasaha ane kugeza umupolisi uhayobora agarutse yasinze uwanditse ubu butumwa akomeza avuga ko umupolisi yategetse umwe mu bana kuvanamo imyenda yanze gukuramo ikabutura y'imbere amukubita inkoni anavanamo imbunda arayimukangisha ishingiye ku iperereza ryakozwe na ribu minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda isobanura ko iperereza ryerekanye ko raporo ya muganga yemeje ko nta hohoterwa uwo mwana yakorewe ku mubiri ndetse ubuhamya bw'ababibonye bugaragaza ko nta hohoterwa rishingiye ku gitsina ryigeze ribaho umunyamabanga uhoraho wo muri minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda olivier kayumba ati impunzi zirabeshya icyo twavanyemo amasomo ni uko ziri impunzi zifite ko zishaka gukabya inkuru ntabwo ari no gukabya inkuru ahubwo ni ukubeshya cyane cyane yuko banabeshyira n'inzego za polisi eh, ni ibintu tutihanganira eh, mesaje twaranayibahaye na mbere ubu ngubu mesaje yindi irimo iratangwa kugira ngo ibyo bifuza niba bashaka kuba gutwarwa hanze y'igihugu ni uburenganzira bwabo ariko bitari ibyo gushakisha gushakira mu bundi buryo bwo kubeshya minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda ikomeza ivuga ko iperereza ryemeje ko impunzi eshanu zagize uruhare mu guhatira uyu mwana gutanga amakuru atari yo ndetse baza no kuyatanga mu binyamakuru bagamije kwihutisha gahunda yo kubimurira ahandi umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri agasobanura ko nubwo ribu yamaze kubona abagize uruhare mu byabaye ntawe uzakurikiranwa muri bo ibyabo byarangiye ku iperereza rya ribu gusa nta handi bikomereza byashize byarangiye kugeza ubu amakuru dufite muri ribu ni uko batari bukurikirane izakurikira ni ugukomeza kubigisha kuko si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dusanzwe tubikora turabaganiriza tubumvisha ibyo ibyo bagomba kubahiriza tukabemerera yuko uburenganzira bwabo nabo bugomba kubungabungwa niba hari umuntu uhohotewe ugomba kumufasha tugakurikirana uwamuhohoteye ariko niba ntawe nabyo ntakomeze kubibeshyabeshya ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cyenda umwaka ushize nibwo amasezerano yo kwakira impunzi magana atanu yashyizweho umukono ku cyicaro cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe addis abeba hagati ya guverinoma y'u rwanda umuryango wa afurika yunze ubumwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr iyi nkambi ya gashora icumbikiye impunzi zavanywe muri libiya zageze muri icyo gihugu zishaka kujya i burayi ariko zibura uko zirenga inyanja ya mediterane zisanga zitangiye gukoreshwa icuruzwa ry'abantu no gutotezwa n'imitwe yitwara gisirikare nubwo u rwanda rwemeye kubacumbikira izi mpunzi zakomeje kugaragaza ko indoto zabo ari ukujya i burayi umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'impunzi avuga ko kugeza ubu mu nkambi ya gashora habarirwa impunzi zisaga magana abiri mirongo inani abasaga makumyabiri bamaze kwakirwa n'ibihugu by'i burayi asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika yasananira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'uyu munsi venuste nshimiyimana ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'ibiri perezida kenneth kawunda wa zambia yahuye na minisitiri w'intebe wa afurika y'epfo peter wilembota bahuriye mu nzu yari yubatse yubatswe mu mbaho ku buryo bwihuse mu ishyamba hafi y'umupaka wa afurika y'epfo na botswana byari ukugira ngo baganire ku bibazo bya politiki muri namibiya yitwaga icyo gihe south west africa no muri afurika y'epfo bwari bubaye ubwa mbere minisitiri w'intebe wa afurika y'epfo ahura n'umuyobozi w'igihugu cyashyigikiraga ku mugaragaro abarwanya ubutegetsi bwa gashakabuhake nyuma y'umubonano wari wabereye i victoria falls muri zimbabwe ugahuza kenneth kawunda n'uwari minisitiri w'intebe bj volster mu kwezi kwa munani umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'itandatu abategetsi bombi baganiriye mu gihe cy'amasaha agera kuri ane batandukana bishimye bamaze kwemeranya ku itangazo ryari rigizwe n'interuro enye gusa iryo tangazo ntacyo ryavugaga ku byo baganiriye kandi byumvikanyweho ibinyamakuru byo hirya no hino muri afurika byashyize mu majwi kenneth kawunda bimugayira kuba yahuye n'umuyobozi w'igihugu cyari cyarimakaje politiki ishingiye ku ivanguramoko nshuti muri sekunde radiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye mukubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza